ufite ubuziranenge maze iterambere ry'igihugu rishire imizi
bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana senzage asa n'ugiye kwemera kujya mu mugambi wo kuroga kankindi ese mama byaje kugenda bite mukurikire umukino none sarabura iki mukama ubu nyine aho tugeze ni nk'ahandi nyine imbeba zagiye gucurisha inzogera yo kwambika injangwe yari yarazijujubije kugira ngo nizajya yomboka kuko yajyaga yomboka ikagira gutya ikazigwa gitumo Hi, noneho rero ziza kugira ikibazo zibura uko zizayambika iyo nzogera kugira ngo nizajya itambuka zijye ziyumva ziceho none se mukama mu- mufite urushwima mwananiwe kwambika kankindi cyane rwose kankindi se mwamubura igihe ariko ntimukaba abantu eh? mwarabirangije mukaba mwaramubuze mukama mubona byoroshye mu- mukama Iki se?
uwarumubandikaho nk'uko batera icyondo ku nzu bayihoma ntirwamufata U- umva erega ikibazo ni uko hari umuti baduhaye dufite kandi uwo muti ukaba ugomba kumujya mu nda Eh, eh, urabizi nawe rero uko turi aha ni wowe muntu wenyine wamuha ikintu akacyemera twese twemba ingena akarwara aratwihishije Yes.
none ah ndabyumva none cyo Neza.
mwifuzaho eh, ah nkunda ko wumva vuba rwose Bangu ayo matwi yawe.
jye buriya reka jyewe buriya tayari mba namaze kubicisha mu nyurabwenge ni tayari kandi rero buriya senzage Ndakumva.
nyamara nushaka wagura ikiraro kuko nuramuka witwaye neza muri iki kibazo Eh.
ibihembo bizisukiranya Ni- ni- nibyo Eh.
cyane si ngaho nibereye rwose pe reka mbabwire rero buriya nta- nta kindi gisigaye nsigaje kumenya niba ibyo ngomba kumuha ari ibyo kurya cyangwa ari ibyo kunywa ubundi igikorwa jyewe tayari icyakorohera cyose wagikora kuko umuti ni ifu kandi yajya mu biribwa cyangwa ikajya mu binyobwa Ariko, wose mukama.
akazi gasigaye ni akawe mukama Itabo.
ikize uzi ko mu binyobwa byanyorohera nibyo nibyo rwose cyane erega buriya ibintu byo guca gusangira ku miha byorohereje abarozi cyane kuko nta nta byo kubanza gusobongera bikibaho ni ukuri kw'imana da hi akudomekeramo ubundi akaguhereza ukagotomera yigaramiye ukame yasingirwa ntiwumva senza nari mbizi na mukamana nari nabimubwiye eee nari namubwiye ko nubyumva utatwumvira ariko ubusa mwabaye mute koko twumvira ubusa.
ngewe ntabwo nabumvira ubusa nababwiye ko ndi kumwe namwe n'ipata n'urugi urumva Ubu, mwebwe uramenye, muri uramenye.
kunyereza ni ukuri kw'imana mwebwe mwumva uwo muti ingenzi yimenya niba ngombwa Jyewe- jyewe jyewe senzage ntari jyewe senzage kukugira, sha.
jyewe nzawumunywesha nk'umwana unywa umuti do do reba ni ukuri senza Ah, ha umuti ni njyewe ufite mu rugo yego igihe cyose waba wabiteguye wabwira nkawuguha jyewe mpagaze ku maguru yombi ibyo ndabyemeye akuze rwose
mama n'uyu munsi mwakoze rya shuri ry'umuhinzi mu murima
cyane ntuzi se ko uyu munsi ari wo wo gukorera mu ishyirahamwe eee uyu munsi rero twari dufite n'akazi kenshi ko gushyira ifumbire mu nyanya ntiwari wambwiye se ko inyanya mwazitaranye ifumbire y'imborera nibyo ariko kugira ngo ubone umusaruro ushimishije gufumbira ubutaka neza ni ngombwa cyane niyo mpamvu burya nyuma y'ibyumweru bitatu tumaze gutera twongeramo ifumbire mvaruganda ya npk cumi na karindwi cumi na karindwi cumi na karindwi ashwi ibyo sinjya mbimenya aha jya ubimenya rero ntawe umenya aho bwira ageze jya umenya ko uri umwana w'umuhinzi ibyo rero ubwo rero dufata garama cumi z'iyo fumbire y'imvaruganda mbese ubwo ni agapfundikizo kuzuye k'icupa ry'amazi amwe y'amagurano noneho tukanyanyagiza ku muzenguruko aho imizi igarukira ubundi tukarenzaho agataka Mm. birumvikana ko impamvu muyishyiraho imizi ishyikira ari ukugira ngo iyikurure neza idapfuye ubusa wabimenya
ubwo ariko njye icyo nashaka kukubwira ni akaga nahuye nako akaga nyabakise mukama N- ndeka mabu n'ubundi nari naribuze ko imbeba za hano zizankorera ishyano zakwangirije iki se kandi mukama ubwo uzi ko zatwaye wa muti nagombaga guha sezage di eh wa muti w'urushwima wahora n'iki ko zagiye ahantu nari narawusuhetse maze ka gasashi zikagacagaguramo nibyo Yee! maze zanagatwaye kugira ngo amenye aho kari byabaye kugenda nkurikirana aho zagiye zigacisha umuti wanyanyagiritse ubwo se ni ukunyanyagiza gusa cyangwa zanawuriye wahora ni kuko sinumva impamvu zawutwara atari uko zawukunze mabu ku buryo bwo zarawuriye pe ndetse mu kanya hari ikibaba kinyuzeho mbona ko rwose nta kabuza gitwita urushwima utubonye ikibaba gitwita urushwima kubera kurya wa muti yego rwose nta no gushidikanya habe na mba mabu waba ukora neza rero cyane rwose ikibazo ni uko nyine wumva zawumaze kandi ubu nkaba nta n'amafaranga afite ari ukuyasaba mugaga rwose ntundenganye mabu ntako mba ntagize nakurenganya ntese atari wowe nawe ariko noneho nidushaka undi ni ukumenya uko ubikwa rwose ubwo bigaragaye ko n'imbeba ziwukunda rusi rusiya nicyo mpamagarira
ariko wagiye uvuga neza rusi none se ko ariko imana yandemye uragira ngo mpindure uko mvuga rusi imana yakuremye uvuga nabi iyo ni imico mibi ugenda utoratora siko warezwe
reka nkubisubwe uranshakaho umwanduranye
ariko se koko uyu mwana nzamugire ne
none se kagira ndakumva maniho ibintu wambwiye kuri telefone by'inkoko n'amagi ko- koko ntabyumvishe neza ni ibiki Hi? byanyuragamo ukuntu nkumva sin- sinabyumva neza ariko se maniho ndakumva ubu se ntuzi ko amezi ana buri byumweru bibiri ngo yuzure dutangiye ubworozi bwa ziriya nkoko zitera amagi none ibyo ndabizi ariko maniho ndakumva sinakubwiye ko ku mezi ane tuzaba dutangiye kubona umusaruro w'amagi ubwo nyine nanjye ndawutegereje nyine none se uwutegereje nka mani ituruka mu ijuru ntuzi ko kuva ku cyumweru cya makumyabiri kurinda inkoko zitera amagi zishaje zigomba kugaburirwa ibiryo byagenewe inkoko zitera yego he ubwo rero ni ukongera tukisuganya tukabigura kuko icyo ari cyo gihe
ariko kagi uzi ko nari narabyibagiwe
ikindi kandi ndakumva ubu tugomba kugura udusanduka tukadushyira mu nzu yazo kugira ngo muri ibi byumweru bibiri bisigaye ngo zitere zizabe zaramaze kumenyera utwo dusanduku harya niko bikorwa
ariko manihora rwose jya unyizera genda cyabyibuka byose uko babinyigishije Na- nanjye ndabizi ko ubizi neza nanjye niyo mpamvu bimbwiye rwose mutambyemera uko byakabaye
kutanywa ako gafanta se nta nyota wari ufite
ndanywa nyamara
sha ntabwo nzajya nkutindana papa watazandahakarira kandi naramusezeranyije ubwitonzi butagira inenge reka nanjye mu rugo mba naharambiwe nibyo uzi ukuntu mvuye mu rugo mvuganye nabi na karwera
mupfa iki se kandi ubanza yamenye ko namwumvirije ariho aganira na mukamana kuri telefone iby'umuti utera imbeba urushwima gutera imbeba urushwima se bikamara iki simbizi nabyumvise n'iyo ko mukamana afite uwo muti umuti nzi ni uwica imbeba gusa uwo nanjye ndawuzi reka nkwibwirire icyo nashaka ko tuganira cyerekeye amahanga y'ababyeyi bacu amabanga Hmm, ubwo uzi ko papa yambwiye ngo umwana mama yonsa yamubyaranye na papa wawe eh marite ibyo uvuga ni ibiki nanjye byantunguye
bigutunguye se urabyemera
nabanje kubihakana noneho mbajije mama ananirwa kubihakana reka nawe kubeshya rusi ntabwo nakubeshya ni ukuri pe ubwo uzi ko nabwiye mama ngo arahire akansembera ngo ntagiye kurahira imana mu binyoma noneho yabyemeye ni nk'aho byamucitse yabyemeye atabishaka
ubwo rero nizimara gutera ni ukuba hafi Ha, sha, nta hantu nzajya njya kuko bisaba kunyura mu nzu y'inkoko byibura gatatu ku munsi gatatu eee kugira ngo dutoragure amagi ziba zagiye zi- Eh.
zitera mu bihe binyuranye dutoragura dutoragura Hey.
kagi ibi byo rwose ni ukuba hafi n'ubundi oya nibyo rwose nta wundi muntu twabishinga ko yazajya yaturya si byo se nyine Eh, ubu rero twitegure kuko tugiye gusarura maze tukisubiza imbaraga twataye ariko kagenda zino nkoko zaturiye amafaranga nizigenda zirakanyagwa reka da reka reka reka reka buri iyi mpamvu bivuga rero ni uko utarabona umusaruro ngo ubigereranye ubone uko urwunguko rungana
nanjye se ko mpari ubwo ariko uzi ko inkoko imwe yonyine ishobora gutera amagi magana atatu na makumyabiri ku mwaka magana atatu makumyabiri ku mwaka umwe reka data kandi ikaba ishobora kurenza umwaka itera Eh, ngaho rero bibare nawe wumva ariko kagi ubwo ibyo uvuga ni ukuri koko hehehe ariko rwose uba ntihoragewe sinzi ahubwo kenyera turya amafaranga mbere nkubwire kagina ngo uteze amatwi rwose nta n'impamvu yatuma wowe nanjye dushwana kandi dufitanye umushinga w- w'ingirakamaro Hmm? ugiye kudukiza rwose ariko ubundi twashwana dupfa ikimaniho Ah, burya se niba wari wabonye ko ubushize nari nagiye ndakaye
njye se ko ntarakaye kandi ari we wari umbwiye nabi maniho nakubwiye nabi ibyo ndabyemera rwose ariko ugomba kumenya ko nari nabitewe n'uburakari Hmm, rwose nari narakaye buriya
ubuse ntubona kubera maritine na mugaga byatumye moto yanjye sha nyigurisha sha ese wamaze kuyigurisha tayari narayigurishije rwose
ariko se i- i- ikibazo kiri he aho wakuye ayo kugura iya mbere uzahakura n'ayo kugura iya kabiri tukora kuko kajye imana yanjye ihorera imaso nzayigura pe oya nta n'icyatuma wiheba ese manihura ko uri umuntu mwiza kandi ngo mwese abitonda ko bahorana amahoro ikibazo ufite ni ikihe Eh?
ariko kagina nawe rwose se burya nawe ujya ubona ko ndi umuntu mwiza umva nawe ra birihishira se Sha, ntabwo wajya kubimbwira oya rwose ntabwo bijya byihishira cyakora kubera ko byatuye Mm.
nidushaka uyu munsi turare mu kabari rwose fagitire ni iyanjye ndishyura yewe nanjye nta kibazo rwose ndi tayari mu mutwe no mu mutima
ariko se kuko buriya ibyo bintu papa yabikora
rusi buriya rero impamvu numvise ko bishoboka Hmm.
ni uko nyine mama wawe yari yaritahiye bigatuma papa wawe nyine aba nta mugore afite none se mama wawe nta mugabo yari afite ku buryo ajya kubyarana na papa wanjye urebye nyine ubwo amakosa ni aya mama papa wawe ntawamurenganya ndumiwe koko buriya kari akana mama wawe yonsa ni gasaza kanjye
ubwo nyine niko bimeze ariko papa wawe ntazabyumve bitazaba birebire none se ubwo papa aba angenzura mu biki kandi nawe ataritwaye neza none se ubwo ntiyabonye isomo akaba yifuza ko umwana we atagwa mu mutego nk'uwo yaguyemo yewe iyi si irikoreye koko nizere ko bitaguhungabanyije kuko ibyo papa wawe yabikoze mama wawe atakiriho jean martin abagabo muri abandi bandi nunkora bene nk'ibyo njye nzahita nisubirira iwacu yewe ubwo ibyo ntabitinyuka sinabitinyuka rwose ndabyizeye byizere rwose ijana ku ijana
ariko rero kaji ndakumva maniho hari ibintu ntakubwira
ibigize maniho nshuti y'amagara mbwira sha Ha, mba ntere cumi cupa buriya abagore tubana nabo ariko tubana nabo tutabazi umva kandi abagore se kandi bakugize bate maniho rega amatwi nkubwire wa mwana aha wawe, dore.
nayabanza uko arabire ngo ndanyaguteze yombi umva se sha wa mwana nkubwire Mm.
uwo wari uzi ko karwera na mukamana bagiye kurwa kankindi bakamutereza eh, ibintu bi- bitazamworohera wari uzi wakabimenya buriya ngo ngo ngo ngo eh, kankindi umugore wanjye se uyu mugore wawe nyine
oho uzababwire ko batabishora Tutazi umugore ntabwo.
wanjye arakingiye uzababwire uti akenyerera ku mpiki genda ubabwire
impigi
n'umurindi cupa irengera uko urishyizemo se baguhe baguhe Mm.
niko ushaka gi ndakumva nyine uriya mugore wawe nawe afite akantu k'ubwenge akenyereraho
ntabwo baba rero we. buriya ze mukamana agenderaho
ntabibwirwa n'iki se Ntabyo- ntabyo nzi rwose Eh, rubanda nankuramo nkaryama nawe akaryama se ndareba ko ibyo yambariye ku bana eee noneho n'umwana nimuramujyana ngo bamu- bamurasagisha bamurinde abarozi yoho pe shakaje Mm, kajena ndakumva ibiwacu ntabyo tuzi nk'urwagwa nk'urwagwa ibintu biyurije kanikubitira amazi ibyo ngibyo iwacu ntabyo Hanyuma tuzi rero, rwose. twabatijwe tukiri impinja abo bagore- ntabyo namenya njyewe Eh, mwa- nuko ubabwira uti aha uti birabareba rero ntimuzamenya aho muguye niba mutazikanye ibyo ni akazi kabo
ayiwe ubusa aya magambo yo kuroga kankindi manihura bweye kagina wasinze aragarukira he ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagiri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika aka gakino hamwe n'utundi twatambutse tuboneka kuri paje noza ubuhinzi iri ku rubuga rwa interineti wawawa akadomo minagiri akadomo gov akadomo rwa ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo waterefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yawe ya fesibuku minagiri